Bini Radio Ijwi rya Amerika Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese muruteze amatwi muri kumwe na Fidel Niyongabo tukimenye n'abandi bamenyesha amakuru bagenzi banje baya makuru twabateguriye kandi tuyabashikiriza turi mu ngo zacu hirya no hino ku nkengera z'igisagara cya Washington DC ni mu ntumbero yo kwirinda umugera wa corona ubutegetsi bw'intara ya kivu yo mu bumanuko buriyamiriza amakuru akwiragizwa eh, kw'ishingwa rya repubulika yigenga ya kivu Je crois que les gens ne doivent pas craindre. Il n'y a pas de République du Kivu dans la province du Sud-Kivu. Donc, euh, wanditseho ngo abije kasi ayoboye intara ya kivu yo mu bumanuko arahumuriza abanyagihugu abasaba kutagira ubwoba avuga ko ivyo bihuha bikwiragizwa n'abansi b'igihugu abantu bari ku mapikipiki bishe abanyagihugu mirongo itatu na batatu mu gitero bakoze mu mihana yo mu gihugu ca mali jean caste yahoze ari umuhanuzi wa perezida nicolas sarkozy mu bufaransa yagenewe kuba umushikiranganji wa mbere mushasha w'igihugu idonido ry'amakuru avugwa hirya no hino ku isi Icegera cy'umushikiranganji ajejwe ubudandaji n'amahinguriro muri Ghana, Carlos Kingsley Ahenkora yatanze imihoho inyuma yo kwarenze ku ngingo zijejwe kurwanya ikiza c'umugera wa corona. Iyo nkuru yatangajwe no musi kwa gatanu na Perezida Nana Akufo-Addo yakiye gutanga ibihoho kwiwe. Umushikiranganji Carlos Kingsley Ahenkora yafashe ingingo yo gutanga imihoho inyuma yuko yemeye ko yarenze ku ngingo zijejwe kurwanya COVID-19 igihe atarangiza igihe cyo kwikumira inyuma yuko amenya ko afise uwo mugera yaranebaguwe bikomeye ku munsi wa kane inyuma yuko atangaje ko yegeranye n'abantu imbere yuko arangiza igihe gikwiye cyo kwikumira mu gihe yarazi neza ko afise umugera wa corona igihugu ca Ghana gifise bimwe mu bitigiri biri hejuru cane vy'abanduye covid 19 mu karere ka Afurika kuva ikiza c'umugera wa corona caduka ico gihugu gifise abantu ibihumbi cumi n'umunani n'ijana na mirongo itatu na bane bafise uwo mugera mu gihe umaze guhitana ijana na cumi n'indwi mu kwezi guheze umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu kwalu agieman manu yasanze afise covid cumi n'icenda inyuma y'uko yipimishije abantu bari ku mapikipiki bishe abanyagihugu mirongo itatu na batatu mu gitero bakoze mu mihana yo mu gihugu ca mali abo basivile mirongo itatu na batatu bo mu bwoko bw'abadogon bishwe n'abantu bitwaje ibigwanisho bari ku mapikipiki batamenyekanye mu mihana iri mu gice co hagati muri mali ku munsi wa gatatu igitero cakozwe mu mihana ya guari jindo na fangadudu mu ntara ya mopti iyo ntara yarageramiwe n'ubwicanyi bufatiye ku bwoko hamwe n'ibitero vy'intagondwa z'abayisilamu mu kiringo c'imyaka irangiye abategetsi mu karere ico gitero cabereyemwo bavuga ko ivyo bitero vyakozwe n'intagondwa z'abayisilamu kenshi zivuga ko ziriko zifasha aborozi bo mu bwoko bw'abafulani kwivuna abarimyi bo mu bwoko bw'abadogon badacana uwaka bakoze igitero co ku munsi wa gatatu bishe abantu cumi na batanu mu mihana ya guari cumi na batandatu mu mihana ya jindo n'abantu babiri mu mihana yo hafi yaho ya fangadugu nta mugwi n'umwe uriyitiriye ivyo bitero vyabereye mu karere kari hafi y'ibirometero mirongo itatu umuntu avuye ku rubibe n'igihugu ca burkina faso igisirikare ca mari caranebaguwe n'amashirahamwe aharanira agateka ka muntu n'ababa mu bice ibitero biberamwo ko bananiwe gukingira abasivile mu bice vyo hagati mu gihugu jean caste yahoze ari umuhanuzi wa perezida nicolas sarkozy yagenewe kuba umushikiranganji wa mbere mushasha w'ubufaransa uyu mushikiranganji wa mbere azofasha perezida emmanuel macron kuyobora intambwe ikurikira mu kiringo c'imyaka itanu ya manda yiwe itangazo ryo mu biro vya perezida rivuga ko jean caste w'imyaka mirongo itanu n'ine ari umuntu amenyereye amabanga akomeye ya leta kandi ko azotunganya leta nshasha yasabwe gushinga jean caste ni umunywanyi w'umugambwe le republicain ugira ku vyiyumviro n'imigenzo ya kera mu bufaransa yakoranye n'amaleta atari make mu bufaransa naho yigeze kuba umuhanuzi wa perezida nicolas sarkozy caste ntazwi cane n'abanyagihugu yamara yarahayagijwe n'abanyapolitike batari bake ko ari umuntu azi gukorana neza n'abandi yari bwigere arangura amabanga y'umushikiranganji imbere yabo ayo yari amwe amwe mu makuru makuru avuga hirya no hino ku isi radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ushobora no kutwumviriza ku rubuga rwa facebook no ku kibanza cyacu cya internet aricyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini sentare yungururizwamo imanza y'ipari mu bufaransa kuri wa gatanu yanse ugusaba kongera gufungura itohoza ku ikorwa ry'indege yahitanye uwahoze ari perezida w'u rwanda juvenal habyarimana na asistenta ryamira w'uburundi itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa kane umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kane iyo sentare itangaje ko ata muntu ategerezwa gukurikiranwa mu bagirizwa mu ikorwa ry'indege ya perezida habyarimana bagirijwe n'umucamanza jean louis brugere geoffrey mutagomara duha ibindi kuri iyi nkuru aho urukiko rw'i paris kuri uyu wa gatanu rwanze ubusabe bwo kongera gufungura iperereza ku ihanurwa ry'indege yahitanye uwari perezida w'u rwanda juvenal habyarimana na cyprien ntaryamira w'uburundi ku itariki ya gatandatu z'ukwa kane igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane mu cyegeranyo kigizwe n'amapaji mirongo itandatu n'ane urukiko rwanzuye ko nta bimenyetso bifatika bihari byatuma rikomeza abacamanza b'abafaransa bafashe iki cyemezo bwa mbere mu kwa cumi n'abiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani bavuga ko nta bimenyetso bigaragara byatuma iperereza rikomeza ariko imiryango y'abaguye mu ndege yari itwaye perezida habyarimana na ntaryamira w'uburundi irakijurira isaba ko risubukurwa abarikora bagashaka raporo yakozwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u rwanda rwariye arusha muri tanzania bivugwa ko iyo raporo yashinjaga abasirikare bakuru b'u rwanda icyenda bahoze mu gisirikare cyari cy'umutwe wa fpr kugira uruhare mu ihanurwa ry'iyo ndege nyuma y'amezi atandatu rushishoza ku busabe bwari bwaratanzwe n'abahagarariye imiryango y'abaguye muri iyo ndege urukiko rw'ubujurire rw'ipari mu bufaransa kuri uyu wa gatanu rwongeye gushimangira icyemezo cyo guhagarika iby'iri perereza madamu agatha habyarimana na bene wabo baguye muri iyo ndege bavuze ko bari bujurire icyo cyemezo mu rukiko rusesa imanza ari narwo rusumba izindi mu bufaransa uwunganira madamu agatha habyarimana mu by'amategeko philippe melac yabwiye itangazamakuru ko nta gitangaje kiri mu cyemezo cyafashwe avuga ko gishingiye ku mpamvu za politike abinyujije ku rubuga rwa twitter minisitiri w'ubutabera w'u rwanda johnston businge yavuze ko iby'iri perereza bisari ku butabera ko ritakagombye kuba ryaranatangiye perezida paul kagame w'u rwanda nawe yari aherutse kuvuga ku byerekeye iri perereza mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru jeune afrique cyandikirwa ipari mu bufaransa yasobanuye ko iby'iki kibazo ari amateka kandi ko kubisubiramo byakurura ibibazo bishobora kugira ingaruka ku mubano w'ibihugu byombi mu buryo bumwe cyangwa ubundi urakoze jofre tukiri kuri iyi nkuru umuryango wa nyakwigendera perezida juvenal habyarimana wakiriye gute ingingo ya sentare y'ubufaransa jean luc habyarimana umwe mu bana ba perezida habyarimana yabwiye ijwi rya amerika ko batacitse intege kandi ko bunguruje yavuganye na venuste nshimiyimana akorera mu biro by'ijwi rya amerika i londres mu bwongereza icyo cyemezo twacyakiriye nk'abantu nyine bemera ibyo urukiko ruvuze ariko tukaba tuzi ko ntabwo n'intera ntabwo ari ukuvuga ngo ni ngo ni iherezo ry'iki kibazo cyo kumenya nyine abahanuye indege ya perezida habyarimana ntabwo bihagaze hano kuko twanajuriye kuko tuzi ko nyine amadosiye nk'aya ngaya ntabwo ari amadosiye ahita nyine abonerwa umuti ibyo byo twari tubizi byarumvikanaga kandi nyine twabonaga ko n'ukuntu u rwanda rwari rwongeye gutangira kugirana umubano n'ubufaransa ko bashoboraga kubyitwaza kugira ngo nyine urwo rubanza mbese barushyire hagati muri muri icyo kibazo ariko icyo tuzi ni uko ukuri kuzamenyekana ni nayo mpamvu nyine twajuriye kubera ko ibimenyetso birahari rega ibimenyetso birahari ni uko abacamanza nyine bikigiye gusa bo bavuze wenda ko bidahagije ariko ibihari birahari kandi rero tuzakomeza dushake n'ibindi no kugira ngo icyo kibazo kinyure rwose mu bucamanza kandi gikemurwe mwajuriye ariko se n'iki mwiteze ku rukiko rusesa imanza twebwe icyo tuvuga turavuga tuti hashize imyaka n'imyaka bakora iperereza hari iperereza ryakozwe kandi nyine hakaba hari n'abantu berekana uko ibintu byagenze hari abantu bagenda bavuga uko ibintu byagenze ntabwo uko tubizi ntabwo indege yari irimo perezida habyarimana na perezida ntaryamira ntabwo iyo ndege yihanuye nta nubwo ari inkuba yayikubise ngo ngo uvuge ngo irahanutse rero niba tuzi ko niba isi yose yemeza ko hari abantu bayihanuye hari abantu bayiteye ibisasu bigomba kuzagira imperezo z'uko abo bantu bamenyekana ubwo rero kuri uko kujurira ni ukugira ngo nyine niba hari ibindi bimenyetso bigomba kuzaboneka biboneke niba atari ngombwa ko haza ibindi bimenyetso maze urukiko rukongera rugafata icyo kibazo mu maboko yombi nabyo bizakorwa ariko twebwe ibyo twemeza ni uko ibimenyetso bihari kugeza kuri iyi saha rwose byerekana ko hari abantu babirimo muri iyo hanurwa ry'indege ya perezida habyarimana yari perezida ntaryamira w'uburundi niyo mpamvu nyine twajuriye kuko urubanza rugomba gukomeza iyo ntambaro yo kumenya ukuri kugira ngo nyine habe ubutabera ku bantu bose na igomba gukomeza ariko jean luc kugira ngo abantu babyumve neza mukanyura wavugaga yuko ibimenyetso bihari ariko urukiko rukaba ruvuga rwo ko iperereza ryarangiye ahubwo rukavuga yuko mu baregwaga abasigaye uko ari barindwi nta n'umwe uzakurikiranwa kuri icyo cyaha cyo guhanura indege namwe niko mubifata ndiko mwabyumvise
umuntu abifata nyine nk'uko umuntu yabyumvise gutyo ariko ibintu bihamya birahari ibintu bihamya birahari ikibazo nyine cyagiye kiba muri urwo rukiko muri iyo dosiye ni uko hari abantu bagombaga gutanga ubuhamya bamwe bakagenda banyerezwa abandi bakicwa kandi abo bantu bose batangaga ubuhamya bavugaga ko ari fpr yahanuye indege kandi ko itegeko ryo guhanura indege kagame wari waritanze ariko hari n'abaje mu kuburanira abaregwaga bakekwaga ko bari bahanuye indege bakemeza yuko iyo ndege yahanuriwe hafi y'ikigo cya gisirikare ndetse bakamya yuko ahubwo yahanuwe n'intagondwa ibimenyetso bihari byerekana ko iyo ndege yarashwe ibisasu ibyo bisasu byaturutse mu karere mu karere kamwe hari abavuga ngo ni i kanombe abandi bakavuga ngo ni masaka ngewe ubwanjye ibyo bisasu narabyiboneye nabonaga biri guturuka mu karere k'umusozi wa masaka ntabwo ari ukuvuga ko iryo perereza ryavuze ko ibisasu byarashwe n'abahoze ari abasirikari b'u rwanda ibyo ngibyo rwose abantu bakomeza kubyemeza gutyo ni ukubeshya kubera ko ngewe ubwanjye nkaba narabyiboneye n'amaso yanjye ahantu nari ndi kureba nzi ko nari ndi kureba rwose mu karere ka masaka nta muntu wari ushobora kunyemeza ko ibisasu byaturutse iburyo bwanjye kandi njye ndi kureba imbere yanjye ibyo ibyo rwose ni gihamya njyewe ubwanjye niboneye niyo mpamvu niyo mpamvu nzi ko uko byagenda kose aho ibisasu byaturutse cyangwa abantu babirashe bizagera aho ngaho bimenyekane kubera ko nta muntu ushobora kuvuga ngo azahisha ukuri imyaka n'imyaka ntibishoboka bizagera aho ngaho rwose bimenyekane ndakeka ko n'abantu bose bataye ubuzima muri icyo gihe kugira ngo imiryango yabo nayo igira agahenge ni uko abantu bagomba kumenya uwahanuye iyo ndege kubera ko iyo ndege yahanuwe nyuma yaho nibwo u rwanda rwagiye mu bibazo tuzi twese nibwo ubwicanyi bwabaye uwunganira mu mategeko abagirizwa umubirigi metre bernard mengen yandikiye ijwi rya amerika aryemerera ko aza kuganira naryo ariko turamurindira turabura umushikiranganji ajejwe ubutungane w'u rwanda johnston businge nawe twamandikiye ntiyasubiza tukiri kuri iyi nkuru mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma amaze kuvugana na Maître Innocent Twagira Mungu akorera mu Bubirigi yatanguye amubaza iki ngingo ya sentare amategeko rero ni ukuvuga ko kugeza ubu ngubu abariya bari bajuriye imiryango y'abahitanwe n'iriya ndege bari bagiye mu bujurire bavuga bati turabona ibimenyetso bihari bihagije ku buryo abakurikiranwe bagombye kugezwa imbere y'umucamanza bariya ntiyababona ibyo urukiko rwujuje rwashyize mu myanzuro yarwo bidahagije cyane cyane ariko babona hari ibibazo by'uko porosedire yose yagenze bitameze neza bashobora kugenderaho bakaba bajya muri urukiko rusesa imanza nibyo basigaranye bashobora kujya muri kasasiyo ni mu rukiko rusesa imanza ku buryo urukiko rusesa imanza rw'ubufaransa rushobora gufata icyemezo cyo kuba rwavuga ko iperereza ryakomeza bikaba byajya mu yindi kurudapire mu rwego rw'ubujurire rwakomeza gukurikirana iriya dosiye nicyo numva twagombye ku rwego rw'amategeko urukiko rusesa imanza ruramutse rwemeranyije n'urukiko rw'ubujurire bakabona nabo ko nta bimenyetso bihagije ikibazo cy'indege cyaba kivuye mu nzira ntabwo ari ukuvuga ko iki kibazo cyaba kirangiye kubera ko imiryango y'abiciwe muri iyo ndege ifite uburenganzira igihe icyo ari cyo cyose yo kuba yakomeza kwikorera iperereza ryabo babona ibimenyetso batashoboye gutanga mbere cyangwa se babona abatangabuhamya batashoboye kubona mbere bakaba babazana bakabashyikiriza ubutabera kugira ngo babumve cyangwa se n'ibindi bimenyetso bashobora kubona bakaba babizana igihe icyo ari cyo cyose ubu rero ni ukuvuga ko abari bavuzwe muri iriya dosiye nta kibazo bafite ntawe ushobora kubata muri yombi biriya bitandukanye no kuba tuhugiye iyo haza kugira nk'abafatwa niyo bariya ba- bari bakurikiranwe cyangwa se bose bakemera kwitabira ubucamanza bw'ubufaransa Ah, noneho wenda bakaba ba- babajyana imbere y'umucamanza bajya imbere y'umucamanza ugomba kukiga akabagira abere icyo gihe iyo abagize abere eh, bikaba burundu ntiwanajurira abantu kumenya kuba abere Eh, biratandukanye kuko icyo gihe binavuga ko nta n'ikindi gihugu ushobora kuba wabaregamo uretse no mu bufaransa kubera ko ibyo byaha biba byarakurikiranwa n'urukiko eh, bikaba rero amategeko abuza ko umuntu yakurikiranwa kabiri mu rukiko naho buriya uko bimeze ni ukuvuga ko bariya bose bakurikiranwe eh, bashobora gukurikiranwa nanone mu bufaransa byabonetse ibimenyetso cyangwa se bakaba banakurikiranwa n'ubucamanza bw'ikindi gihugu icyo ari cyo cyose cyabona ki- cya- cyaregerwa kikanyuma kikabona ibimenyetso eh, bibona bi- bifatika ko abantu bagize uruhare muri mu byo baregwamo U- wakomeje kuvuga ibimenyetso kandi ni nabyo ngira ngo urukiko rwashingiyeho rufata kiriya cyemezo iyo bavuga ibimenyetso bifatika cyangwa ibidafatika baba bashaka gusobanura iki ibifatika ni nk'ibihe Ah, baba bashaka kuvuga mu mpera y'amategeko bavuga ko ibimenyetso bishobora gutuma umuntu wahamwa n'icyaha bigomba kuba ari ibyo ashidikanywaho ibimenyetso bide- tuvuga ko bi- eh, bidashidikanywaho na gato ko umuntu yaba yara- yaragize uruhare icyo gihe rero uba urukiko rushinzwe kureba ah, uko ubugenzacyaha bwagenze ibimenyetso byose bi- birenganura n'ibi- n'ibishinja barabyiga basanga hakiri ah, ugushidikanya bakavuga bati uko bimeze ntabwo iyi dosiye twajyana imbere y'umucamanza uburanisha ah, kubera ko tubona ubugenzacyaha kugeza ubu ngubu ibimenyetso bufite bikirimo ishidikanya hari ibyo abarega bari bavuze byari byarakusanyijwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u rwanda rwahoze i Arusha muri tanzania byo baba barabirebyemo mu gufata icyemezo bafashe uyu munsi kubera ko dosiye kugeza ubu ngubu ni uko i- urwego ikirimo ruracyari mu rwego rw'ibanga Mm.
ntabwo mu by'ukuri eh, ibyo bagendeyeho birajya birajya hanze ku buryo twamenya ibyo ari byo ariko biramutse bibaye ko ubufaransa bwaba butara bajije urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwarusha kugira ngo ruba- rubahe ibyo ubona ba- bafite bakoze mu itohoza byaba ari agahamamunwa ndakeka ko ah, bagombye kuba nabyo barabifashe bakaba nabyo babigendeyeho mu mu gufata icyemezo cyabo ubona tuzamenya mu minsi iri imbere baramutse batarabikoze abarega ndumva nabyo bazabiheraho bakaba ndetse byanatuma urukiko rufite imanza rwabi- rwabisesa kuri icyo gihe haba harabaye kudakora akazi uko bikwiye umubare bakoraga iryo perereza mete inosa twagira mu ngo murakoze cyane kuri icyo kiganiro muhaye ijwi rya amerika murakoze byofurere namwe ndabashimira radiyo ijwi rya amerika i washington dc ku yindi nkuru yerekeye u rwanda sentare nkuru ya gasabo yatanguye kuburanisha urubanza rwagirizwamwo abari abayobozi bakuru mu bushikiranganji bw'ikigega n'imigambi ya leta n'uwo mu bushikiranganji bujejwe ibikorwa bya leta bagirizwa kunyuruza amatungo ya leta bari kumwe n'umucuruzi asonta kaboyi adufitiye ibindi kuri iyi nkuru iburanisha ryo kuri uyu wa gatanu ryaba hifashishijwe ikoranabuhanga rya video conference bivuze ko abaregwa bari muri gereza ya mageragere n'abunganizi babo mu cyumba cy'iburanisha harimo abagize inteko iburanisha na bamwe mu bunganizi b'abaregwa n'abake bo mu miryango y'abaregwa abaregwa muri uru rubanza harimo uwahoze ari umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'igenamigambi Caleb Rwamugenza harimo kandi n'uwahoze ari umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'ibikorwa remezo Rwakunda Christian na Eric Serubibi wahoze ayobora ikigo cy'igihugu gishinzwe rushinzwe imyubakire bari kumwe n'umucuruzi Aloyizi Rusizana ari we nyir'inzu yabaye intandaro y'uru rubanza bose bari gucyaha cyo kunyereza amafaranga ya leta umwanya munini wihariwe n'umucuruzi Rusizana Aloyizi ukurikiranwaho n'ubushinjacyaha icyaha cyo kugirana akagambane n'aba bakozi ba leta bigatuma leta igura ihenzwe Rusizana Aloyizi n'abunganizi be bagaragarije urukiko ko bitari gushoboka ko bakora inama zirimo ubugambanyi kandi inama barazikoranaga n'urwego rwa leta rushinzwe iperereza harimo abakozi bakuru ba leta kandi inama zigakorerwa mu nyubako ya leta rusizana n'abunganizi be bagaragaje ko ibyavaga muri izi nama byakorerwaga inyandiko mvugo kandi bakageza imyanzuro y'inama ku bayobozi babaga babatumye barimo minisitiri w'ibikorwa remezo james musoni na minisitiri w'imari n'igenamigambi claver gatete ubushinjacyaha buvuga ko iki kibazo cyo gushaka guhombya leta cyatangiye urwego rushinzwe iperereza mu gihugu nss rwaramaze guhagarika ibikorwa byo kugura iyi nzu ubushinjacyaha bukumvikanisha ko iri tsinda riregwa ari ryo ryihaye uburenganzira bwo gutanga isoko rya leta kandi isoko ryari gutangwa n'abagize akanama gatanga amasoko ya leta mu kigo cy'igihugu gishinzwe imiturire aha niho rusizana yagaragaje ko ibyo ubushinjacyaha buvuga atari byo kuko kuva mbere urwego rwa leta rushinzwe iperereza rushakisha iyi nzu abari bari muri iki gikorwa ari nabo bakomeje kugeza iyi nzu iguzwe yavuze ko we nk'umuturage nta buryo yari kumenya ko ikibazo cyahagurukije yashyikirije inzego za leta zigeze kuri eshanu zirimo minisiteri y'imari n'igenamigambi minisiteri y'ibikorwa remezo ikigo cya leta gishinzwe imyubakire ndetse bigahabwa umugisha na minisiteri y'ubutabera yari kuvumbura ko bitanyuze mu mucyo uregwa n'abunganizi be basabye urukiko ko bavugwa muri uru rubanza bose bakwiye kurugaragaramo abaregwa bagaragaza ko nta kintu na kimwe bakoraga batabibwirijwe n'abari abayobozi babo barimo minisitiri claver gatete na minisitiri musoni james aha akaba ariho bahera bagaragaza ko uburyo inama zo kumvikana na rwiyemezamirimo zagiye ziba hari abandi bantu bari mu nzego za leta bari kumwe ariko ubu bakaba badakurikiranwa ahubwo bamwe barahindutse abatangabuhamya b'ubushinjacyaha abaregwa bakekwaho ibyaha bitatu birimo gukoresha nabo umutungo wa leta ufitiye rubanda akamaro gutanga isoko rya leta binyuranyije n'amategeko no kugira akagambane n'upiganira isoko rya leta mu bakomeje kuvugwa n'abaregwa ku isonga humvikanamo uwahoze ari minisitiri w'imari n'igenamigambi ariko urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha rib rutangaza ko rwatangiye gukora iperereza kuri uyu muyobozi urwego rw'ubugenzacyaha rwemeje ko barimo gukora iperereza kuri minisitiri claver gatete ku byaha bigendanye n'imitangire idahwitse y'amasoko ya leta asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali urakoze asumta
turabasuhuje bakunzi banywanye n'ijwi ry'amerika dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru amafoto n'amashusho mubona aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugenda mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogera mwakoresha urubuga rwa facebook voa radiyo yacu cyangwa nomero ya whatsapp ikurikira akamenyetso ko guteranya rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
naho muri repubulika ya demokarasi ya kongo umuganga rurangiranwa w'umunyekongo dr denis mukwege ariyamiriza icyo yise umugambi w'ububisha wo gucamo igihugu uciwe ibice ni mu gihe ku mbuga ngurukanabumenyi habandanya gukwiragizwa amakuru y'ishingwa rya leta yigenga ya kivu aho abakwiragiza aya makuru bamushyira ku rutonde rw'abashikiranganji b'iyo leta umumenyeshamakuru wacu temistokle mutijima yadukurikiraniye iyi nkuru
amakuru y'ishingwa rya leta yigenga mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo si ubwa mbere yumvikana muri iki gihugu icyakora kuva ku itariki ya mbere y'uku kwezi turimo kwa karindwi hagaragaye igisa nk'ikidasanzwe ku birebana n'uwo mugambi imwe mu masoko y'ijwi rya amerika yatubwiye ko abatuye mu mujyi wa bukavu bazindutse babona amabendera ashinze ku biti yakwirakwijwe ku masangano y'imihanda n'ahandi hahurira abantu benshi ikwirakwizwa ry'ayo mabendera y'amabara atatu umuhondo umukara n'ubururu yanditsemo ijambo repibulike di kivu dushyize mu kinyarwanda repubulika ya kivu ryakurikiwe n'ikwirakwizwa ry'urutonde rw'abantu bagera kuri makumyabiri ku mbuga nkoranyambaga bikavuga ko aribo bazaba bagize guverinoma y'iyo repubulika mu mazina arugaragaraho azwi cyane muri politiki ya Kongo arimo irya Marcelin Cishambo wigeze kuyobora intara ya Kivu y'Epfo uwo izo mbuga zandika ko ari ugomba kuba perezida w'iyo repubulika yigenga ya Kivu haragaragaraho kandi irya Enoch Ruberangabo Sebineza uyu wigeze kuba umudepite ndetse na minisitiri wungirije ku butegetsi bwa Joseph Kabila cyo kimwe n'irya Dr Denis Mukwege umuganga rurangiranwa watsindiye igihembo cyitiriwe Nobel cy'uwaharaniye amahoro ku isi ku mugoroba wo kuwa kane ushyiriwe wa gatanu uyu muganga w'inzobere mu kuvura indwara z'abagore yasohoye itangazo yitandukanya ndetse yamagana uwo mugambi
ejo ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi abari muri uwo mugambi w'ubugambanyi bageze ku yindi ntera bashyira hanze urutonde rw'icyo bita guverinoma yabo abo bashyizeho izina ryanjye mu buryo bunyuranyije n'amategeko mbere na mbere ndashaka kubabwira ko ibyo bintu ntaho nkuriye nabyo kandi ko ibyo bakoze ari icyaha cyo gukoresha inyandiko no gusebanya gihanirwa n'amategeko
kugeza ubu yaba abakoze uru rutonde ndetse n'abakoze bagakwirakwiza amabendera ya repubulika yigenga ya kivu ntabwo baramenyekana icyakora dr denis mukwege agasaba abaturage kwirinda kugwa mu mutego w'abavuga ko bagamije gukomeza ibikorwa by'ubusahuzi bw'imitungo kamere ya kongo
ndasaba abaturage kwitondera umutego uhishe inyuma y'uwo mugambi mubisha w'ubwigenge bwa kivu ikigaragara ibi biri muri wa mugambi wabo mugari wo gukomeza guhungabanya no gucamo ibice igihugu cyacu ababiri inyuma rero ni nabo bagambanyi bamaze imyaka makumyabiri n'itanu bifatanya n'ingabo z'amahanga bagashora abaturage bacu mu ntambara n'imibabaro ndengakamere icyo bashaka rero ni ukutubona twacitsemo ibice nta mbaraga tugifite kugira ngo babashe gusahura imitungo kamere yacu no gushora abaturage mu gucakara
uyu muganga w'inzobere agasoza ubutumwa bwe asaba abategetsi n'abandi bavuga arikigira nabo muri iyo ntara gufatikanya bakamagana uwo mugambi mubisha ndetse n'abawuri inyuma bose bagashakishwa bakabibazwa
ndasaba guverinoma ku rwego rw'igihugu no ku rwego rw'intara gukora amaperereza yihuse kugira ngo abo banzi b'igihugu bagaragazwe kandi babibazwe ndahamagarira kandi abavuga arikijyana bose mu ntara yacu imiryango ya sosiyete sivile n'ibitangazamakuru guhagurukira rimwe bakamagana ibyo bikorwa by'ubugambanyi
hagati aho ubutegetsi bw'intara ya kivu y'epfo bwo burasaba abaturage kuguma batuje no kudakurwa umutima n'ayo makuru y'ibihuha bwana teo ngwabije kasi uyobora intara ya kivu y'epfo ibi yabitangarije abanyamakuru nyuma y'inama yamuhuje n'abakuriye inzego zishinzwe umutekano ku rwego rw'intara ahigwaga kuri icyo kibazo Je crois que les gens ne doivent pas craindre, il n'y a pas de république.
ati ndatekereza ko abaturage badakwiye kugira ubwoba nta repubulika ya kivu mu ntara ya kivu y'epfo ibintu byose biri mu buryo kiriya ni igikorwa cy'abantu babaswe n'ibiyobyabwenge abanzi b'igihugu bagiye aho mu dukino tw'amafuti barafotora barakwirakwiza mu rwego rwo guteza ubwega icyo mbizeza rwose biriya bavuga nta shingiro gusa ibyo bakoze ntibigaragaza urwango ku gihugu inzego zacu z'umutekano zikomeje kubashakisha ngo bagezwe mu butabera Ils vont répondre de leurs actes devant la justice.
kugeza ubu iminsi ibiri nyuma y'ikwirakwizwa ry'izi muha z'ishingwa rya leta yigenga ya kivu ntabaratangazwa ko batawe muri yombi ndetse ngo hatangazwe icyo bari bagamije mu kuzikwirakwiza icyakora kuva ku ntambara zakurikiye ihirikwa ry'ubutegetsi bwa mobutu seseseko mu myaka y'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na karindwi kugeza na n'ubu hagiye hakomeza kumvikana abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi muri kongo bagaruka ku mugambi wo gucamo ibice icyo gihugu abo bashyira mu majwi ibihugu byo mu karere ku isonga u rwanda kuba ari byo bihura inyuma ubutegetsi bw'u rwanda bwo ibyo bwakomeje kubyamaganira kure temistokre mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro byo muri aka kanya bigarukiye ngaha tuboneyeho akanya ko gushimira enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fatuwari masikarara yadufashije kwegeranya ibi biganiro uwabihagarariye ni edi gwema ni amakuru twese twateguye turi mu ngo zacu kuri mikoro mwari kumwe na fide niyo ngabo turabashimiye mwese mugire umugoroba mwiza mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika